mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu impunzi zose ziba mu mijyi muri malawi zigomba kujya mu nkambi bitarenze itariki ya makumyabiri n'umunani y'uku kwezi leta mu kuvuga ngo impunzi zigomba gusubira mu nkambi abaturage b'inaha bageraho bakabyitiranya bakabivanga bagatekereza ko umuntu wese uvuga ikinyarwanda nabo bagomba gusubira mu nkambi yaba afite ibyangombwa cyangwa atababifite mukunzi eri ni umwe mu banyarwanda baba mu mujyi wa lilongwe umurwa mukuru wa malawi naho muri Chad inyeshyamba zirashaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Idris Deby leta zunze ubumwe za amerika yategetse abakozi bayo bari muri Chad badakenewe cyane kuvayo ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi mu misiri abantu cumi n'umwe barapfuye abandi mirongo cyenda n'umunani barakomereka mu mpanuka ya gari ya moshi yataye umuhanda ejo ku cyumweru mu mujyi wa tuk mu majyaruguru y'umurwa mukuru kayiro eugeni mukankusi yaduteguriye inkuru imodoka za ambiranse mirongo itandatu zoherejwe aho iyo mpanuka yabereye zijyana inkomere ku bitaro bitatu bya leta nk'uko byavuzwe mu itangazo rya minisiteri y'ubuzima iyo mpanuka yabaye ubwo ibice bine bya gari ya moshi byataga umuhanda minisiteri ya taransiporo ivuga ko iyo gari ya moshi yari ivuye i kayiro yerekeza mu mujyi wa mansura abashinzwe umutekano bavuze ko umushoferi n'abakozi bashinzwe gari ya moshi bafashwe bakajyanwa guhatwa ibibazo amakuba nk'ayo mu gihugu cya misiri akunze kwitirirwa ibikorwa remezo bitameze neza kandi bititabwaho iyi ni impanuka ya kabiri ikomeye ya gari ya moshi yataye umuhanda mu misiri mu gihe kitageze ku kwezi iya mbere yabaye ku itariki makumyabiri n'esheshatu y'ukwezi gushize kwa gatatu ubwo gari ya moshi ebyiri zasekuranaga mu ntara ya sohag mu majyepfo y'igihugu icyo gihe hapfuye abantu mirongo itatu na babiri abandi ijana n'umunani barakomereka muri cade noneho umutwe w'inyeshyamba witwa front pour l'alternance et la concorde au cad wagabye igitero uturutse mu majyaruguru y'igihugu baba bari hafi y'umurwa mukuru njamena nk'uko leta zunze ubumwe za amerika ibitangaza leta zunze ubumwe za amerika ndetse yategetse abakozi bayo badakenewe cyane kuba bavuyeyo tugarure eugene mukankusi atubwire ibindi kuri iyi nkuru umuvugizi w'abarwanyi b'uwo mutwe yavuze ko abarwanyi babohoje intara ya kanema iri mu birometero magana abiri makumyabiri uvuye mu murwa mukuru njamena cyakora ibi guverinoma irabihakana hari hashize umunsi umwe guverinoma y'ubwongereza ihamagarira byihutirwa abaturage bayo kuva muri cadi biturutse ku makuru yavugaga ko amakamyo abiri y'abarwanyi ari mu nzira imwe igeze hafi y'umujyi wa faya mu birometero magana arindwi na mirongo irindwi mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa njamena n'indi hafi y'umujyi wa mawo umurwa mukuru w'intara ya kanema mu gitondo cy'ejo ku cyumweru umunyamakuru wa Reuters yabonye umubare munini w'abasirikare bashinzwe umutekano ba cadi bafite ibitwaro bikomeye bazenguruka mu mihanda yo mu murwa mukuru umuvugizi w'igisirikare cya cadi azimo bermando wa aguna yasohoye itangazo rivuga ko igisirikare cyashwanyaguje ikamyo y'abarwanya ubutegetsi mu ntara ya kanemu mu majyaruguru y'igihugu mu masaha ya nyuma ya saa sita kwa gatandatu umutwe wa fact ufite icyicaro muri libiya ku rubibi rw'amajyaruguru rwa cadi wagabye igitero ku mupaka wa cadi mu mugoroba wa tariki cumi n'imwe kwezi kwa kane ubwo ibiro by'amatora byarimo gufunga imiryango iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari noneho tujye muri malawi aho leta yafashe icyemezo cyo gusubiza mu nkambi impunzi zose zikorera umurimo w'ubucuruzi mu mijyi nka lilongwe blantayiya cyangwa muzuzu itariki ntarengwa ni makumyabiri n'umunani y'uku kwezi abenshi muri izo mpunzi ni abanyarwanda baragera ku bihumbi bibiri bafite impungenge ko abanyamalawi bashobora kwitwaza icyemezo cya leta yabo bakabahutaza kandi bakanabasahura mugenzi wacu venuste nshimyimana ukorera mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza yavuganye n'umwe muri aba banyarwanda mukunzi eri ucururiza mu mujyi wa lilongwe umurwa mukuru wa malawi mukunzi avuga ko atari impunzi nyamara nawe leta yamubwiye ko agomba kwitegura kujya mu nkambi ikibazo cyiza ni uko leta mu kuvuga ngo impunzi zigomba gusubira mu nkambi abaturage b'inaha bageraho bakabyitiranya bakabivanga bagatekereza ko umuntu wese uvuga ikinyarwanda nawe agomba gusubira mu nkambi afite ibyangombwa cyangwa atababifite ku buryo bikiri bikiri kawutike ntabwo bisobanutse ariyo mpamvu turimo turegereza haseri n'ubutegetsi kugira ngo ibintu bisobanuke kubera mbere bari batangiye bavuga ngo ni impunzi zikorera mu biturage leta ivuga ko kubera hari iki kibazo bya sekirite ku bantu bakorera mu biturage abo bantu bagomba gusubira mu nkambi mu gukominika bakominika impunzi zose zikorera hanze y'inkambi zigomba gutaha mu nkambi batavuga gusa abari mu byaro ubwo rero haba za amarigame ku buryo kominikasiyo irimo iragenda nabi mbese n'abaturage b'inaha batekereza ko buri muntu wese uvuga ikinyarwanda cyangwa umurundi cyangwa n'umuzayirwa usibye ko ngaho ari bakeya bakora ibyashara hanze y'inkambi ko bose bagomba gusubira mu nkambi ku buryo n'abaturage barimo baraza bakegera amashopu y'abanyarwanda cyangwa abantu bavuga ikinyarwanda baba bafite ibyangombwa cyangwa batabifite kubera ntabwo abaturage ntabwo baba babizi bakababwira ngo tariki ntarengwa ari makumyabiri n'umunani kandi nimutaba mwagiye kuri makumyabiri n'umunani kuri makumyabiri n'icyenda umenye ko hari igihe dushobora gusahurwa kubera butemerewe gukora none se ko hasigaye iminsi icyenda kugira ngo icyo cyemezo cya leta kibe cyashyizwe mu bikorwa ku ruhande rw'abarebwa nacyo harakurwa iki mu kwitegura iyo tariki abahagarariye impunzi barimo barakora uko bashoboye kose cyane cyane banavugana na hasheri ngo barebe uko bakwiyoruganiza kugira ngo igihe haboneke ibisubizo bari kugerageza kuri tariki ya cumi na kane barabikoronja bigeza kuri tariki ya makumyabiri n'umunani ariko leta yabitangaje icyumweru gishize ku wa kane murumva ko hashize iminsi mikeya harimo na wikendi uburyo abantu bakirimo bariyoruganiza bareba ibishoboka ndetse na bamwe bakaba barimo banareba niba muri iyo nkambi bashobora gusubiramo ari gusubirayo ariko ni ikibazo kubera inkambi iri surupepure deja harimo abantu benshi rero ni ukuvuga ngo bagiye gusubiza imiryango itari munsi y'ibihumbi bibiri nk'uko leta ibivuga nta myanya ihari rero ubwo hakaza n'icyo kibazo cy'uko abantu bakwirukanwa mu mazu mu bikorwa byabatungaga ariko badafite aho bajya aho barara ku buryo ari ikibazo gikomeye cyane none se ishami ry'umuryango w'abibumbye hashise ryo ribivugaho iki amakuru baduhaga bavugaga ko leta yo ku giti ku giti cyabo icyemezo yafashe ari uko abantu bakorera mu byaro aribo basubira mu nkambi cyangwa bakajya mu mijyi bakajya gukorera ahantu hari sekirite niyo kominikasiyo leta yari yahaye hasi rero hasi bivuga ko leta yatubwiye ibindi si tubyumva ariko hagati aho ngaho leta nuko yakoze kominikasiyo yindi hakazana amarigame mbese abantu bakabivanga avuga ko ari impunzi zose zigomba kujya mu nkambi abahagarariye impunzi bajya mu kuvugana na haseri bakumva egizagitoma ikibazo icyo ari cyo kugira ngo habashe gufatwa n'umwanzuro wo kuvuga ngo duharanire ibi cyangwa bigende gutya hari ingamba se leta ifata kugira ngo umutekano w'abarebwa n'icyo cyemezo uzubahirizwe ingamba ntazirafatwa zigaragara ubwo bakoze itangazo runaka baravuga ngo kugeza tariki runaka makumyabiri n'umunani ariko ntawe uzi ikizakurikiraho nacyo ubundi kuri leta nta kibazo ubundi leta ya hano rwose igendera ku mategeko barabibonye no mu gihe cy'amatora y'inaha na sisiteme juridike ya hano rwose irakomeye byo nta kibazo igihe ari ibikorwa bya leta kandi binasobanutse byemejwe n'amategeko ikibazo ni aba abaturage bajya bashaka gufata justice mu maboko yabo nubwo ndababwira kuko jyewe ntabwo mfite ibyangombwa by'ubucuruzi ntabwo mfite ibyangombwa byo kuba hano cyo gukorera hano byo gukorera hano ariko nk'ubwo abaturage baraza bakaguha kopi y'iryo tangazo rivuga ko abantu b'abanyarwanda cyangwa b'impunzi bagomba gusubira mu nkambi nanjye bakakimpa bakakimpa ku iduka ryanjye bavuga ngo tariki ya makumyabiri n'umunani ugomba gufunga cyangwa kuri tariki ya makumyabiri n'icyenda tuzaza tubasahure batazi ko mfite n'uburenganzira mfite uburenganzira bwo gukora ndiho imisoro nk'abandi bacuruzi bose ndetse nk'abanyagihugu kubera iyo kawo ihari abaturage batabyumva neza niho hazazamo insekirite igihe bo bagiye gufatana justice cyangwa uburenganzira bwo kuburija abantu kujya mu nkambi cyangwa kureka ibikorwa byabo kubera ko ku bwa leta bwo turabyumva neza ku bwa leta iyo bibaye baguha byibuze igihe cyo gufata umuzigo wawe ugafata umuryango ukabasha kuwudeparasa ariko igihe hari abaturage bafashe ibyemezo byo kuvuga ngo ntabwo byemerewe murumva ko hashobora kuzamo akavuyo hakaza kunekirite na danje mbese mukunzi yeri yaganiraga rero na mugenzi wacu venuste nshimiyimana mukunzi eri ni umunyarwanda uba kandi ucururiza irilongwe umurwa mukuru wa malawi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibi bihe byabereye byiza abarundi b'impunzi bafite ubumenyi bwo kubumba amashyiga no gushona imyenda mu nkambi ya nyarugusu muri tanzania umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu gihugu cya tanzania james jovin yaduteguriye inkuru irambuye bamwe mu bavuganye n'ijwi ry'amerika bemeza ko uwemeye kwigora agakura amaboko mu mpuzu akimenyereza gukora imyuga itandukanye abayeho neza mu nkambi kubera atarinda kujya mu isoko kugira aronke amafaranga ahubwo ayakura mu mihana yagiye gukoreramwo bavuga ko batunzwe no kwishakira ubuzi n'ibikorwa bitandukanye cyane cyane kubumba amashiga no gushona imyambaro bakemeza yuko gukora no kugira icyo winjiza mu rugo bivanaho intonganyi hagati yabo n'abo bubakanye kandi naho isoko rusange ryugawe ku bwabo kibazo ikintu nashoboye kwiga naribye ibintu byo gushona aka kazi icyo kamfasha karatuma nshobora kuronka n'agasabune ko kujya ndiyuhagira nka twebwe abigeme kubera bitugora cyane kubera mba narose nk'agafaranga ndose nk'umuntu anzaniye nk'ikiraka nkatera cyangwa anzaniye nk'imuzu nkashona ndashobora kugura nk'utuvuta nk'isiga cyane anzaniye ayo mafaranga nkagura agasabune kandi nkongera kubera nka jemfise mama wenyine nkasoma mama tugafungura neza twarize ukuntu dushobora kubumba amashiga ashobora kuzigama inkwi akoresha inkwi nkeyi turiga n'ibijyanye no gutegura ipepiniyeri twarigishijwe ibijyanye no kubaka amashiga amashiga y'ibyondo no kubaka amashiga y'amatafari ayo mashiga rero afise amazina atandukanye hariho ishiga ryitwa lorena ndetse n'irindi ry'amatafari ryitwa mukombozi ariryo ryitwa mutabazi bemeza ko mu nkambi bahatoreye ubumenyi butandukanye mu bijyanye n'imyuga kandi igihe cyo gusubira mu gihugu cy'amavuko n'icyagera bazojyana n'ubumenyi buzobafasha mu buzima bwa misi yose niyo byashika nkasubira mu burundi ndabona ko aka kazi kazomfasha kuko nzoshobora kugenda nk'iyo oye mu gihugu nshobora kubera nzoba namenye gushona kubera ntazoba menye ntazoba nari nsanzwe ariyo ndi nzoshobora kwiga ubuzima bushasha kubera nzoba namenye uwo mwuga nzoshobora kwifashisha nyine biciye kuri uwo mwuga nshobore kuronka nanje icyo nshobora gukora mu buzima ni ukuvuga bivanye n'ukuntu zino nyigisho mbona ari iz'ingirakamaro kandi mbona ko iba ngaha mu nkambi ari akaryo keza kuko umuntu ashobora kwiga utuntu n'utundi tuzoshobora kumufasha aho azoba ashitse hariho hose ku bw'izo mpamvu batera akamo bagenzi babo batuye mu nkambi ya nyarugusu basangiye ubuzima bwo mu buhungiro kurondera icyo bakora aho kuguma bateze amaboko imfashanyo zitangwa n'amashyirahamwe afasha impunzi kubera badakabukanye n'ubahanura cyane rwose rwaruka gwicara ngaho gusa ruja kumarigara abandi bakaja mu biyabiramutwe abandi ugasanga biyicariye ngaho gusa atana kimwe bariko barakora nobanura ko boza barafata izi nyigisho ziriko ziratangwa ngaha mwikambi ku buntu na cyane cyane njewe ko navyize ku buntu bakaza baravyigisha kuko ejo birashika bikazobafasha aho baza bageze hose ndashobora kubahanura kugira ngo bashobore kurondera umwuga nabo nyene bashobora kwifashisha kugira ngo muri kazoza bashobore kuzoronka ukuntu nabo bashobora kubaho mu buzima ibyo ndashobora kubibahanura isoko rusange mu ngano isoko ryahora rihuza impunzi z'abarundi abanyekongo hamwe n'abatanzaniya ariko muri iki gihe rirugawe benshi mu bakorera muri iryo soko baharonkera inyungu hama bakabaho neza mu buzima bwo mu buhungiro kubera ibiribwa baronswa n'amashyirahamwe hanini bidahagije ku bw'iyo mpamvu bafashe ingingo yo gushaka amafaranga yo gufasha mu rugo baciye mu zindi nzira kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu gihugu cya tanzania james jovin ijwi ry'amerika james jovin urakoze mu kwezi kwa gatatu gushize abanyarwanda baba muri uganda batangaje igitekerezo cyo gusaba inzego z'ubutegetsi bwa uganda rero guhindura inyito y'ubwoko bwabo bakareka kwitwa abanyarwanda ahubwo bakitwa abavandimwe itegeko nshinga rya uganda ryemera ko abanyarwanda ari abaturage ba uganda mu buryo bwemewe n'amategeko ariko bo bakavuga ko kuba bahuje inyito n'abanyarwanda b'imbere mu rwanda rwanda bituma bahohoterwa cyangwa bakavutswa uburenganzira bwabo mugenzi wacu jeffrey mutagoma yavuganye na nkuranga enoc umuyobozi w'inama nkuru y'abanyarwanda bo muri uganda na lawrence muganga umujyanama mukuru w'iyi nama kuri iki kibazo rure cy'inyito yabo duhere kuri bwana enoc nkuranga maze kuvuga muri make ibyerekeye abanyarwanda baba muri uganda no gushaka guhindura inyito y'izina ryabo nzi ko mwabitangaje mu kwezi gushize ariko iki gitekerezo cyatangiye ryari noneho hariho gutangira kanso ku banyarwanda cyangwa umushinga ushinzwe abanyarwanda muri uganda ngira ngo niho twatangirira aho ngaho twawutangiye ibihumbi bibiri cumi na karindwi biturutse ku mpamvu zo gukomeza kubona ibibazo nyine abanyarwanda muri uganda bahuraga nabyo kuva icyo gihe twagakora press conference ebyiri ariko mu nama tuje dukora nyine nk'abantu bayobora kanso ku banyarwanda niho haturutse igisubizo mu bisubizo nyine byinshi cyane tuje dutekerezaho cyangwa tuganiraho nk'ibintu byakemura ibibazo abanyarwanda bahura nabyo ngira ngo mu mezi mu gihe cy'amezi nk'abiri aya ngaya ashije nibwo twabonye igisubizo cyo guhindura izina ry'abanyarwanda ba uganda bakitwa abavandimwe kandi ubwo nibwo twatangiye nyine kugishyira hanze tukigaragariza abantu dushaka ibitekerezo byabo kugira ngo nyine twumve nimba ari igisubizo bakwemera cyangwa dukwiriye gushaka ikindi gisubizo tujye kwa bwana muganga enoc yari avuze ku mvano yo gutangira icyo gitekerezo avuga ati twagitangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kubera ibibazo abantu bari bafite watubwira muri make ibyo bibazo byatumye icyo gitekerezo kivuka n'ibi urakoze cyane geoffrey nanone nakumenyesha yuko abanyarwanda batuye muri iki gihugu uganda bugarijwe n'ibibazo bitandukanye urugero biragoranye kugira ngo umunyarwanda azabone indangamuntu
kubera iki bigoye kubera impamvu yonyine kuko ari umunyarwanda icya kabiri iyo ananiwe rero kubona iyo ndangamuntu ntazigera ahabwa pasiporo ariko rero nanone ikirushijeho no kubabaza cyangwa kwica nabi abanyarwanda batuye hano mu gihugu cy'ubugande ni uko n'uwabonye pasiporo iyo niwo ugiye gusaba pasiporo iyo bamubajije ubwoko akavuga ngo ndi umunyarwanda akabyandikaho bituma ako kanya bamwibazaho ubwo ntaba agifatwa nk'undi munyayuganda umuturage wa uganda uwo ari we wese ahubwo batangira gushidikanya akenshi bakanamuhimbira yuko wenda ari umuntu waturutse mu rwanda atari umuganda ugasanga ntabonye pasiporo irangamuntu barayimwimye ariko ingaruka z'ibyo rero iyo udafite irangamuntu hano muri iki gihugu cya uganda ntabwo uzigera ugura ubutaka ngo ubone ibyangombwa ikindi ntuzigire umwenda uwo ari wo wose muri banki ntuzigera ugura tuvuge abashaka kugura amamodoka n'iki ntushobora ubuzima burabakomerera kubera kubura ibyangombwa rero urebe ababyeyi bafite abana babo babona amaburuse kujya hanze kwiga umwana ashobora kubona buruse umunyeshuri ariko akananirwa kujya hanze mu mahanga kwiga kubera yuko yabuze pasiporo ariko ikibazo ari uko ari umunyarwanda ibyo rero nibyo bibazo byugarije abanyarwanda batuye b'abagande bari ahangaha muri iki gihugu harimo ibintu bimeze nk'ibishobora no gutera urujijo n'ubundi kuko abanyarwanda bari muri uganda bagiye bahagera mu bihe bitandukanye nk'uko twabivuze hari abahavukiye ba se na sekuru cyangwa na ba sekuruza bahavukiye hari abahageze muri za mirongo itanu n'icyenda hari abahageze muri mirongo cyenda na kane ndetse n'abahagera muri iki gihe wenda bavuye mu rwanda cyangwa bavuye muri kongo bavuga ururimi rw'abanyekongo ubundi itegeko rya uganda rirareba bande ni bande bisanga muri iki kibazo hari abanyarwanda igihugu cyitwa uganda cyasanze hano bakata imipaka y'iki gihugu bakatiwemo indani ubwo wavuga nk'abantu b'ubwoko bw'abafumbira igihugu cy'u rwanda cyabasanze ahangaha hari n'abandi rero bari baraje kera nk'igihumbi kimwe magana cyenda igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri makumyabiri na rimwe na gatandatu bose batuye mu gihugu cyitwa uganda uyu munsi ni ukuvuga ngo uganda yabasanze aha ngaha nta n'ahandi baturutse ahubwo uganda niyo yaturutse aho yaturutse hose basanga aha ngaha hari n'abandi rero baje mu bihe by'imyaka kubera intambara z'amoko zabaga mu rwanda igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani n'icyenda n'iyindi myaka yose nayo nk'uko ubizi nabo basanga rero baje hano hari n'abaje rero baje mu buryo bwo guhaha gushaka imibereho batura hano mu gihugu cy'ubugande babyara abana abana babyara abandi bana ugasanga rero urebye ukurikije itegeko nshinga ryo muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu byashyize ubwoko bw'abanyarwanda muri iryo tegeko nshinga ugasanga bose babaye abenegihugu ariko baturuka muri iyo myaka yose nk'uko mbigusobanuriye hari abo igihugu cyitwa uganda cyasanze kuri ubu butaka ntaho baturutse hari abandi baje baje guhaha mu myaka nyine mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu hari abaje kubera intambara zagiye ziba mu rwanda nabo baraza batura ahangaha babyara abana bagira abuzukuru bakaba bose ari abagande itegeko nshinga mu buryo bwemewe n'amategeko ni abenegihugu cy'ubugande nuko rero nabigusobanurira bwana nkuranga ngira ngo hari icyo wongeraho kuri ibyo ngibyo avuze nakomeje kumva umeze nk'uwikiriza
nyine numvaga abigusobanurira neza twebwe Banyarwanda abantu twitayeho ni abanyarwanda bari batuye muri uganda cyangwa bagumye muri uganda utangirira mu gihumbi kimwe magana urwenda cyangwa igihumbi kimwe magana urwenda makumyabiri na gatandatu so abantu abanyarwanda ubu ngubu baje nijoro kuri basi cyangwa nyine b'abanyarwanda bakorera ahangaha iyo bafite nyine nk'akazi muri uganda babona wakapamiti bashaka wakapamiti bakayibaha bagakora akazi barangiza nyine bagasubirayo mu rwanda kubera baba bazanywe baba baje muri uganda nyine ku mpamvu z'akazi so twebwe twitaye ku banyarwanda nyine batuye muri uganda batuye muri uganda kuva iyo myaka bakaba barabyaye abana bafite abuzukuru n'abuzuruza ugasanga n'abo bana babo ntibaragera no mu rwanda cyangwa barumva u rwanda nyine nk'igihugu kindi muri afurika birumvikana ko iryo tegeko ryagiyeho muri mirongo cyenda na gatanu ni ukuvuga ngo abantu bari muri uganda kugeza muri mirongo cyenda na gatanu bose bararebwa n'iryo tegeko niba numva neza nkuranga yesi biramutse ari uko bimeze kuko ntigeze kubivuga ariko ibyo navuze bishingiye ku byo nabonye mwatangaje mu itangazamakuru reka nongere mbyemeze mbivanye kuri mwebwe abo bantu bangana iki umubare wabo ungana gute burya hari imibare ituruka igihe baheruka kubara abaturage b'igihugu cy'ubugande usanga bakabakaba miliyoni cumi n'imwe ariko uwo mubare nanone turumva yuko ari na muco ahubwo kubera yuko cyo nakumenyesha ko nakumenyesha ni uko biragoye gusanga famiye hano mu gihugu cya uganda itarimo umuntu ufite amaraso y'abanyarwanda umubare kugeza iki gihe ni miliyoni cumi n'imwe
miliyoni cumi n'imwe z'abanyarwanda batuye muri uganda bashaka guhindura inyito bakitwa abavandimwe reka rero n'icyo rero ese ntugisobanuraho gato icyo kintu dusubye inyuma tukareba bya bibazo nakubwiye bikomeza gutoteza umunyarwanda wese uri aha muri iki gihugu nakubwira yuko muri iyi minsi ngira ngo tumaze abanyarwanda bamaze kubura abantu babiri bapfuye kubera yuko babuze ukuntu bajya kwivuza mu mahanga cyane cyane yuko amavuriro y'aha ngaha atari kubasha gukemura kuvura indwara bari bafite ariko kubera kubura amapasiporo kubera ubwoko bwabo ari abanyarwanda bitaba imana muri ubwo buryo hari ibibazo byinshi nk'ibyo ngibyo ariko rero iyo urebye icyo gitekerezo ikintu uvuze ngo abanyarwanda bifuza guhindura ubwoko ni igitekerezo ntabwo ari ukuvuga ngo uyu ni umushinga abantu bahisemo ngo abanyarwanda bagomba guhindura inyito yabo uko bitwa ngo bitwe abavandimwe ahubwo twarebye ni ikihe kintu cyazana cyaba umuti wakemura ibibazo umunyarwanda ahura nabyo uyu munsi tureba ibihugu bita- a- am- a- amoko atandukanye muri iki gihugu naguha urugero ubwoko bwitwa abanubi Ah, abo ba- abo bantu bitwa abanubi ni abantu ba- bakomoka cyangwa bavuye kera mu gihugu cyitwa aya magingo cyitwa south sudan cyangwa sudani y'amajyepfo hari abandi bantu hano i bugande bitwa abajapadora abajapadora nabo bakomotse mu gihugu cyitwa kenya ariko ntibakomeje bitwa kenyani cyangwa ba bandi binahereyeho b'abanubi ntibakomeje bitwa ah, south sudanese cyangwa abantu baturutse muri sudani y'amajyepfo ariko hari amazina bitewe n'aho bagiye batura biyise ariko uyu munsi nta n'ushobora gutekereza ko atari abanyayuganda niba mbyumvise neza uragira uti ni igitekerezo kigamije gukemura ibibazo runaka ariko mu by'ukuri ntabwo tuzahindura n'imvugo cyangwa ururimi rw'ikinyarwanda ngo tuvuge ikivandimwe tuzakomeza tuvuga ikinyarwanda abanyamurenge muri repubulika ya demokarasi ya kongo na n'ubu hari amoko yo muri kongo abatoteza akavuga ko ari abanyarwanda n'ubwo bwose baticwa abanyarwanda bitwa abanyamurenge kandi wigeze kuvuga ko uganda yavuye aho yavuye ikabasanga aho bariya nabo hari uwigeze kuvuga muri bati kongo yadusanze imurenge bakase imipaka turi hano ntabwo imipaka ifite ikihindura ku bo turi bo ntubona ko no muri uganda guhindura izina bishobora wenda kuzaba ikibazo ntibikemure ikibazo kiri hagati y'amoko ubwayo burya iyo umuntu akubajije ngo ambasaderi w'igihugu cya amerika i bugande aba ari umunyamerika ambasaderi w'igihugu cya kenya hano mu- mu bugande aba ari umunyakenya Um, ambasaderi w'igihugu cya tanzania mu bugande aba aba ari umutanzaniya ariko na ambasaderi cyangwa hayi komishona w'u rwanda ah, mu bugande aba ari umunyarwanda iyo rero ari umunyarwanda na bwana nkuranga hano nawe ari umunyarwanda ikibazo rero kiri aho ngaho ufite umunyarwanda wo mu rwanda ukagira n'umunyarwanda ugande wa muntu uri mu- uri muri imigirasiyo ugomba gutanga pasiporo kugira ngo ayihe nkuranga bwana nkuranga aza- ahura n'ikibazo buri munsi gutandukanya ah, ba banyarwanda bombi ariko rero nanone bikongeraho ah, akenshi imibanire wenda iba itari myiza hagati y'ibihugu byombi Ah, bimera nka bya bindi bavuga ngo aho inzovu ebyiri zahuriye zikarwana ibyatsi nibyo bihagorerwa ugasanga rero natwe kubera hari umunyarwanda hano ah, i bugande hakaba n'umunyarwanda mu rwanda ugasa- i- buri kanya baho- bahora batoteza umunyarwanda w'i bugande ngo ntaho usubira iwanyu ntabwo ugomba kuba muri iki gihugu so ibyo rero turumva yuko hari habaye ibihindutemo nk'ibyo twa- ah, twa- nakubwiraga ugasanga ah, ah, wenda hari aba- abanyarwanda bari aha ngaha bitwa ab- biswe- tubita abavandimwe Ah, mu myaka wenda imyaka cumi bi- bishobora kuba nk'uko bivuze by'abanyamurenge imyaka makumyabiri mirongo itatu ariko turebye kure ukare- u- ibyo i- i- ibyo tuvuga uyu uyu munsi bishobora kuzafasha abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza kubera yuko nabo bazajya babareba nka ba bantu nakubwiye mbere b'abajapadora b'abanubi ah, baturutse mu bindi bihugu bitandukanye ariko batuye neza iyo bagiye gushaka icyangombwa nta n'uwibuka yuko ba- ah, ubabaza ngo u- ah, muri aba- ah, mwaturutse muri sudani y'amajyepfo ahubwo babafata nk'aba- nk'abenegihugu cy'u- ah, cy'u bugande icyo ni cyo cyizere rero duheraho tukavuga ngo wenda eh, eh, eh, iki gitekerezo gishobora kuba ari wo muti radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mugenzi wacu jeffrey mutagoma yaganiraga na nkuranga enoch umuyo- umuyobozi w'inama nkuru y'abanyarwanda bo muri uganda na lawrence muganga umujyanama mukuru w'iyi nama basaba rero ko inyito y'ubwoko bw'abanyarwanda bo muri uganda ihinduka ahubwo bakitwa abavandimwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu ni ahangaha aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama